iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika uno munsi ni itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro murisanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'i bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm umurongo w'ijana na kane n'ibice bitatu canke kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu umunsi wa gatanu dusanzwe tuganira ubuzima bw'abakenyezi canke abigeme muri studio gatanu muri kumwe na Oriane itanga ishaka turibaza duti mbega ibibazo abarundi baba muri amerika bahura navyo mu buzima bwa misi yose bagakenera bene wabo mu kubafasha kubikemura ni nk'ibihe nibyo tugiye kuganira na madame alphonsine ndayikengurikiye ariko aritoza kuba umuhanuzi mu ishyirahamwe rishasha ry'abarundi bdusa kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro canke impanuro mu kiganiro muri sangaco muri aka kanya turi kuri whatsapp numero ni yayindi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe mugume ku maradiyo yanyu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane itanga ishaka ishyirahamwe rigamije guhuza abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika bdusa ku nshuro ya mbere kuva rivuka ririko riratunganya amatora y'indongozi zaryo ayo matora yatanguye ejo ku munsi wa kane tariki mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi akazorangira ku wa gatandatu n'ejo ku wa gatandatu itariki mirongo ibiri n'icyenda z'uku kwezi kwa gatandatu nyine mu bariko baritoza kuba indongozi zaryo harimwo abakenyezi babiri alphonsine ndayikengurukiye ariko aritoza mu kibanza c'umuhanuzi hamwe na emerine gahimbare yitoza mu kibanza c'umunyamabanga mu kiganiro muri isanga twatumiye abo bakenyezi batwiganire ibyifuzo n'imigambi yabo bifuza kurangura muri iryo shyirahamwe rishasha ariko ntitwashoboye kuronka madame emerine gahimbare tugiye gushimika ikiganiro cyacu ku bibazo abarundi baba muri amerika bahura navyo mu buzima bwa misi yose ni mu gihe madame alphonsine ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi muri bdusa niwe turi kumwe uno munsi kaze rero mushikirize ibibazo ivyiyumviro canke impanuro mu kiganiro muri sanga reka ndabibutse nimero muhamagara ko mutwakure turabahamagara mushikirize ivyo vyiyumviro ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe iyo ni whatsapp yacu mushobora guhamagara ko mugadushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro murashobora no kwandika no kuri eh, ku rubuga rwacu rwa facebook ivyiyumviro uh, vyanyu uh, nimutashobora gucamwo mu mirongo ya telefone abantu uh, ni benshi cyane rimwe na rimwe baduhamagara ariko no kuri facebook turayiraba turi muri studio turashobora gushikiriza ibibazo vyanyu reka twakire n'umutumire wacu tutareze kurandira madame alphonsine ndayikengurukiye ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze ndabaramukije yego muraho neza ngaho muri leta ya minnesota mubamwo ni byiza cyane madame alphonsine duhereye kuburiwe madame alphonsine ndayikengurukiye muri make ninde nitwa alphonsine niyo nkuru ndi umudamu ndi umurundikazi ndubatse mfite abana cumi twa adoption Mhm.
Eh, hanyuma nkaba nkorera muri minesora nkaba mfite ishyirahamwe ryitwa maranatani Mhm.
kandi iryo shyirahamwe rikaba rikora ibikorwa byinshi rikorera ngaha muri amerika no mu burundi Mhm.
kandi hose rigakora ryemewe n'amategeko y'ibihugu Mm.
Eh, rero igikorwa nyamukuru nkora ngaha muri amerika ni ukuvuga ubutumwa Mhm.
no gusengera abarwayi cyangwa abantu bafite ibibazo hamwe no kugira kanseringi Mm.
mugabo mu burundi turabikora tukavuga ubutumwa mugabo hanini dufasha abagore bibungenze eh, bamwe barwaye ibyo bita indwara zo mu kigo cyangwa abarwaye indwara zo gusenya babyaye n'abana bavukanye ibibazo Mhm.
kugereza mu rwego rw'abana bose bem- bari- abana tuvuge abitwa abana Mm.
eh, bana banahomikora abapfakazi ibintu nk'ibyo nibyo dukorera mu burundi Mm. ndumva ko mukora ibikorwa byinshi cyane nikumbure ni nayo mpamvu muri ko murifuza kubandanya ibikorwa byanyu byo gufasha muri iri shyirahamwe rishasha bdusa uh, bdusa ni ishyirahamwe rimeze rite nubwo twumva ari rishasha utubwira muri make iryo shyirahamwe imigambi yaryo ni iyi
Eh, murakoze cyane bdusa eh, ni ishyirahamwe muri rusange rishaka gushyira hamwe abarundi kugira ngo tunywane dukundane tuvuge rumwe icya kabiri ni ishyirahamwe rishaka ko twebwe abarundi tuba hano muri leta zunze ubumwe za amerika dushyira ingufu hamwe mu bikorwa bya minsi yose icya gatatu tumenyekanishe igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni kizwi indabyo ngenda cyangwa ndabona by'ukuri ko uburundi butazwi muri rusange rero twifuza ko abarundi tuba hamwe mu bikorwa by'urukundo tukaba bamwe icya kabiri tugashyira ingufu hamwe kugira ngo tugire icyo twimariye kuko twararabye dusanga muri iki gihugu hari ayandi makominote y'abanyamahanga ageze mu rwego rwo hejuru kuko bashyize ingufu hamwe bakongera bagakundana bigaca bituma n'igihugu cyabo kimenyekana n'ururimi rwabo rumenyekana akarorero murabona muri amerika hariho indimi nyinshi mugabo iyo ugiye mu mabiro amwe amwe hari igihe usanga harimo indimi ukavuga none nk'uru rurimi rwacokeyemo gute Mhm.
kugira ngo bakubwire ngo nimba ushaka kuvuga uru rurimi cyonda mirongo itandatu tuca dusanga nuko bishyize hamwe baragira inguvu bagira kominoti ikomeye bituma bamenyekana n'igihugu cya amerika kikabamenya rero bigaca bituma n'ururimi rwabo muri icyo gihugu rumenyekana rukaronka abasobanuzi Mm, mm. Eh, birumvikana ni ibikorwa byinshi byiza none eh, u- u- duhereye kuri ibyo nyine muvuze hari ibintu bitandukanye byinshi abantu bacamo baje muri iki gihugu cya amerika ni igihugu kinini cyane gifise sisiteme ni uvuga itandukanye cyane kumbure no mu burundi no mu rwanda Ah, u- ubuzima muri amerika u- ugerageje kubusigurira abarundi eh, canke abanyarwanda muri make ubusigura ko bumeze gute abantu bakenera iki bashitse muri iki gihugu bisaba ko abarundi bene wabo basanzwe baba hano bamazeho imyaka myinshi bobibafashamo ni nk'ibi murakoze cyane Eh, jewe ubundi kubera igikorwa mfite cyo kuvuga ubutumwa no gusengera abantu na kanseringi nasanze nzi ibibazo byinshi cyane abarundi abanyarwanda abakongomani ndetse abanyafurika bose n'abo muri erope nicyo kimwe ibibazo bagenda bahura nabyo muri rusange jewe ndabizi mugabo akarorero ku bantu batazi icyongereza ikibazo cya mbere bakunda guhura nacyo ni ikibazo cy'amakete iyo ushyitse ukagirirwa ibakwe leta ikagufasha hari amakete barungika ugasanga abantu batabitahura ayo makete barayata ntibajya kuyasomesha ugasanga ubufasha leta yabafasha irabukuvye bo ntabyo bazi birukanze mu nyuma byaramaze gukupfa hanyuma ugasanga na makete barungikiwe ntibigeze biyumvira kujya kuyasomesha barabakatiye fusesi barabakatiye mediko urumva rero mugabo iyo bagiriwe ibakwe bakaronka abantu babaserukira bakavuga ko atacyongereza bazi hari igihe babibasubiza nk'ukwezi kumwe kurenganye ubundi hari igihe babisubiza mu mezi ane urumva icyo kibazo kirakunda kuremera abantu cyane akarorero twebwe muri siteti tubamwo iyo tumenye abantu bashasha nicyo kintu cya mbere tubabwira nimute amakete bana tubarabire nimba ari ibibazo tubishyurire tubafashe ntimuyate ikibazo cya kabiri ni abantu bashyika muri amerika wewe agatombora agasanga arafite abamusobanurira amakese abaja kumusobanurira iyo agiye kuko si hose usanga bafite abasobanuzi rero amaze kuronka izo food stamp food stamp akaronka tugerageje n'iyo gusigurira medi, aga- ntaguciriyemo madame eh, food stamp tu- abatabizi ni ni karita canke impapuro zigufasha kugufashishwa imfungurwa n'ibindi bya misi yose Mhm.
ya murakoze food stamp ni ukuvuga baguha ibyo kurya Mhm.
iyo utarakora bakaguha n'amakasi yo kubasha kugura ibitagurwa ikarata y'ibyo kurya Mm.
Eh, nicyo rero bagaca babikupa rero ikindi rero kigira kabiri ah, abantu bakunda guhura nacyo ni cya kibazo amaze kuronka izo mfungurwa akabona aronse ayo makasi ntasubira kwibuka ko ejo bishobora guhera ahubwo icyo umenga ati aragiye mu ijuru biraheze noneho agaca atangura kwifata uko atahora yifata Mm.
murazi nk'akarorero abantu benshi mu kuronka amaviza barasenga cyane Mhm.
reka n'abari mu buhungiro barasenga baza ari abasenzi b'imbere mugabo ibyo bintu bibakorokeye mu minwe Mm.
gusenga bat- batabona ko bagiye mu ijuru bimutse byaheze rero bagaca batangura guhura n'ibibazo by'imibereho ugasanga batangiye kunywa inzoga batazinywa bakaboregwa ugasanga batwaye imiduga baborewe ugasanga batanguye kurwana mu nyuma bakikwegera kuja mu mbuto Mm.
Mm.
Mm. rero murabafasha rero aho iyo bafashwe mu mvuto kumbure polisi iba ikeneye kuvugana n'abantu bavuga urwo rurimi rwabo nk'uko wabivuze Okay, jewe igikorwa nkoranyamukuru Mhm.
nkunda kumenya cyane abantu bashyizwe mu mvuto bag- bageze mu rwego rukomeye rwo gushobora gusubizwa iwabo niho abapirizoniye kenshi bampamagara sinzi nyine baronke nimero yanjye barampamagara mu mihingo yose cyangwa ab'iwabo ugasanga baravuze ngo hamagara uyu muntu hamagara uyu muntu icya mbere ndabafasha ni ukubumviriza nkamenya ikibazo cyafunze uwo muntu nkaca menya ingene ndabahanura bivanye n'ikibazo cyamufunze icya kabiri nkabasengera iyo bari hanze ab'iwabo nkabigisha ingene boheba abaroya ba furi bakarondera abaroya b'amafaranga bagapima baterereza kugira ngo bashinge urubanza nk'umugore ka- akarorera se abana umugabo wiwe ntibamujabukane nkaca ndamubwira nti rero shyira abana imbere gutya na gutya muri kese yawe kugira ngo leta ibyumve ko abo bana utobarera wenyine mugabo ufise umuroya atari uwa gusa kuko igituma ndababwira gutyo muri ka nyinshi nasanze abaroya ba furi bonona imanza barashyiramo ibindi bintu hari igihe baca bashyiramo urukoba ngo ni umwirabure icya kabiri abasobanuzi baronona imanza ugasanga mu gishingo cyo kugusobanurira ibyo wavuze ahubwo barakurega wewe ukicara uzi ngo ufite umuroya ufite umusobanuzi kuko ibyo bariko baravuga ntabyo uzi ugashituka ugeze muri gafata ya nyuma ati uzogenda ku munsi wa kangahe rero ngerageza gufasha imiryango nongera ndayihanura nuko biri kose ntidukwiriye guta akaranga n'ukwibagira iyo twavuye tugerageze aha turi kuko imana yatuzanye kurondera ntiyatuzanye gupfa nabi yatuzanye ngo turondere kandi ibyo turondera ni ibisubira inyuma gufasha imiryango yacu na twebwe nyine kuko benshi basaza basubira iwabo Mm.
Mm.
kuri icyo nyine uvuze gihambaye cyane ahubwo cyerekeye akaranga murafasha ingo n'imiryango Ah, ikintu cyerekeye ibibazo bacamo ni nk'ibi iyo bashyitsi ino iyo miryango irahinduka nayo nyine ko abantu ku bwabo bahinduka iyo miryango yoba itakaranga canke no kugwaruka abana bato nabo nyine murabafasha ibijyanye n'imico kama barayigumya bigenda gute murakoze cyane icyo ni cyo gikorwa nkora minsi yose ni ukuvuga imiryango ihageze kenshi ingorane zikunda kuva ku bashingantahe umushingantahe ava muri afurika afise ugukara afise ugukubita umugore rero afite aha ingingo ntakubita we akabibandanya akabibandanya hakageraho umugore ashishwa nawe agaca avuga ati e kena bye mu gihugu giterera hejuru umugore reka nanjye nje hejuru umugore amaze kujya hejuru akaba umusazi kenshi umugabo acayururuka nibyo bibazo nkunda kujya acayururuka akifuza icyo tururuza umugore ngo asubire hasi bimaze kurenga inkombe rero akaranga baragata cyane mugabo ndashima imana abo negereye abadamu tukavugana n'abashingantahe nkabereka ko iki gihugu uko uko biri kose imico ihinduka iyo twahageze benshi cyane barabyumva nkamwereka umugabo ko ategerezwa gukunda umugore kugira babane neza bubahane nabo mwubahe nk'umushinga nawe atabana n'umutima mubi kubera yirirwa arakubitwa minsi yose kenshi barabyumva iyo minsi abana n'ababyeyi ababyeyi batukana abana bumva ababyeyi bahenera abana ni ibintu biteye isoni ugasanga yaborewe avuye mu cyumba ari umushingantahe aje gukubita umugore muri saro kakayitwine karakorotse ari uko imana yamubyaye ari mu bana ari kwatuka umubana bagaca basara umubyeyi yavuze ati mwebwe ceceka ntacyo mufite mutubwira kuko nimwe mwadusarishije bukeye ugasanga abana banyuriyeyo bamutwe batangiye kwa nk'ishuri se yavuga akagikofi ingumi nyina yavuga akagikofi ingumi ugasanga byarabaye biri bugaba intango ni ababyeyi bononye abana rero rero iyo ndabigisha ngerageza kubabwira ingene abana twabazanye kugira bazobe ibihangange bige babibikomangoma nabo iyo bagiye bava nibasubirayo basi baronka ubuzi bwiza kuko bize neza hari igihe bishyika umuntu akarambirwa atinditahiye mugabo atahasize diporome none niyo aba umubanzi n'ubundi bamushiburira i burundi burundi naho nibatunga ababandi murabizi nabo baja mu munyororo
birumvikana ko imico ari ikintu gikomeye iyo ugitaye bikomera bikagorana none nko mu bijyanye turumva ko ibiba bibi ni byinshi cyane kandi kubera yuko nk'uko babivuze abantu baba badafise uburyo bwinshi cyane iyo bavuye bashyitse ngaha bakabona umengo bagishyitse mu ijoro ariko kandi hariho n'abashyika muri amerika ubuzima bukagenda neza bagatera imbere nkamwe mugashobora no gufasha mu gihugu cy'amavuko bimwe mu bintu byiza muri ko murafasha ababemereye ababakundiye dukwiye kuba umwe baravuga bati naho tutoshira ibintu byo kugira ngo twiteze imbere ariko abarundi tukabona ko turi ko tuvuga rumwe imana yobikwaye tumeze nk'abantu nk'ingabo zitagira umutware kuko abarundi bamwe usanga bavuga wowe uri uwo kwande wowe ukomoka he intara yanyu ugasanga nibyo byatuboshe kwanza wowe uri giki wize ugasanga rero bamwe abantu baba baje biviriye mu nkambi ugasanga bamwe barabakumira ukanengasa abantu rero iki kintu twazanye cyatumye abantu bavuga ati nimba twogira ubumwe abarundi tukabumwe kumbure n'ingorane twagiye ducamo ni nyinshi zoheba zikava mu nda kuko twebwe turi muri amerika turi benshi nitwakemura ikibazo cyo kuba hamwe tukavuga rumwe tukabumwe tuzosubira iwacu guhindura abarundi twasizeyo kugira ngo nabo bahinduke abo byanse ko bahinduka twaragerageje kubaha akarorero tuti ibikorwa turiko turabafasha ni byinshi nk'akarorero jewe ndabafasha ndi umwe ubu dushobora kubafasha turi benshi kandi tukigisha abo bana baza barataye umurongo tukigisha n'abo babyeyi bataye umurongo kuko ingo zirameneka cyane iyo umugore amaze gushavura ntaba akicaye mu rugo atabona ko kwigenga aribyo bimutabara uyu aba asohotse mu rugo umugabo nawe iyo amaze kuba igihumbu kenshi avuga ati umugore nanywiriye nawe asohoka mu rugo akajya kurondera abandi bigatuma abana rero babura ingene bashobora kuregwa rero ibyo ni byo turi ko turabigisha byatumye baza tugashyira hamwe ikindi kintu cya kabiri icyo gushyira ingufu hamwe ababuzi bose iyo bari mu maseti yose barabona izindi kominote mu rwego zigeze ko kuko bashyize ingufu hamwe twagiye mu gihugu cyiza iyo uronsa atanu wagomba gukoresha cumi n'atanu ukabereka ingene mwagiye hamwe mukeneye igikorwa cya cumi n'atanu namwe mufite atanu hari igihe babagira ngo genda murondera ayandi atatu ab'umunani tubatererezwe niko izindi kominote zateye imbere rero ibyo twarabiberetse bose muri seti barimo bavuga bati nibyo nibyo nibyo ikindi kintu dusobanura genda basobanurira akarorero muri minisora dufise abasomari abasomari binjiye muri iki gihugu bize ururimi rw'ikorowani nta ntibiziziza abc twe twiga twe iwacu tuziga mu kirundi ni izo nyine zihinduka gato mu gifaransa ni izo nyine zihinduka gato mu cyongereza niyo turi mu ishuri urabona ko ubadomina kuko wowe urabitahura kubarusha ubwabo barashyize ingufu hamwe kandi muzi ko muri somali hari intambara barashyize ingufu hamwe bariya bari ko baragwana bose abagiriwe ibakwe kuza hano ubu bageze mu rwego rukomeye cyane muri minisora ubarabye uri umurundi ni ukurugira ishari uti kubera iki tweho tutogira kominodi muri rusange nibyo twagiye tubereka ukumva umwe avuze ngo nanjye iwacu aba aribo bateye imbere natwe iyi kominote niteye imbere baca babona ko twushyira ingufu hamwe icya gatatu ni ukuba uburundi butazwi ni ukuri muri iki gihugu uburundi ntibuzinanze akarorero ku ishuri natanguriye ko kujya kwiga nasanze hari amadarapo meza icyongereza kimiga ntazi no kukivuga mugabo ndapanze nakubaza umwigisha cyane aya madarapo ni biki arambwira ngo ni abanyeshuri bigaha ni none ijya i burundi birihe ngo e uva i burundi negome acanwara kuri karte burazi ko uburundi n'akaburungu no kuritora rirakurusha ndakamwereka acajya muri google arabigungurira arabibona ndakubwiye ko mu ndwi zibiri iryo cumi n'ibidarapo ry'i burundi rirahari kuri kaminuza nagiye kwigako nasanze hari amadarapo y'ibihugu byose kandi nari nahatwawe n'umurundi mugabo yajya ava mu mpunzi ah, yajya ari nk'impunzi mugabo ata- atazi igihugu azi rwose usanga hari amadarapo y'ibihugu byose uburundi ntayirimo cyajya kubaza noneho amadarapo ni biki ngo ni ibihugu ni none uburundi buriye ngo e uburundi mu ndwi zibiri iyo darapo yari ihashinze cyangwa avuga ni e kandi uburundi ntibuzwi muri rusange ntibuzwi dukeneye ko babumenya ari uko babutumenyeye ko twebwe Mhm, mhm. ni byiza cyane uwo mwumva ni madame alphonsine ndayikengurukiye eh, ku iragijwi rya amerika muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga madame ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi mu ishyirahamwe rishasha ry'abarundi bdusa aya matora ariko araba ku mbuga ngurukanabumenyi eh, kuva ejo uno munsi akazorangira ejo ku munsi wa gatandatu niwe turi ko turaganira nawe rero kugira ngo atubwire bimwe mu byo yifuza kuzorangura muri uyu muri uyu muri iri shyirahamwe ah, akatubwira kandi na bimwe mu byo asanzwe azi mu buzima bwa misi yose bw'abarundi hano muri amerika murabizi nk'uko bisanzwe ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradijwi rya amerika tuje ku mirongo ya telefone turazi benshi muri ko murihangana duhere kuri innocent innocent uraho neza
yego ndaha ndakomeye amahoro mahoro
yego turashimye Eh, uduhamagaye uri he hama ikibazo n'iciyumviro
nzigaha mu kanyesha mu gisagara cya bujumbura Mhm.
yego twumvise ko uwo mugore ariko yitoza yuko azoshiki azo- azogomba kurongora iryo shyirahamwe Mm, yifuza kuba umuhanuzi muri iryo shyirahamwe Eh, eh, kwitoza n'ibyo nakari twashaka abagore ntibashikikirwe ijana ku ijana mugabo icyo ndaboneka yuko ni kimwe avuze ngo ngo uburundi ngo ntibuze kandi kandi tuzi buzi no mu makungu hose ngo aho yagiye kwiga ngo hari amadarapo ngo ari- ngo ariko ibiti ubuciye ndazi ko uburundi yuko buzi hose no mu makungu hose buzi no muri loni hose buzi aha icyo bavuga hose icyo icyo yomeho avuze n'ariho ari heza yoshobora kuvuga uburundi nabi aribwo yavukiyemo kandi ariho yakuriye kandi no mu makungu no muri loni hose buzi ubundi ntiyoshoka avuga uburundi nabi hama kubonaho ariko yitoza arongora iryo shyirahamwe hoho twe turamushigikiye eh, tumwifurije gutsinda hama akareka kuvuga uburundi nabi abucoza kandi tuzi no mu makungu hose bwemewe eh, kandi
ego inosa nta- ntagerageje kumuvugira ndumva ndakeka ataburyojeje ariko reka tumuhe akaryo yisigure ariko arasigura ibi ibyo abona hano muri amerika mu buzima bwa misi yose madame ah, alphonsine ndayikengurukiye ku byo inosa avuga ko kuri we yumva umengo waryoza uburundi kuvuga yuko butazwi wo kongera ko kumbure ugasobanura neza ibyo washatse kuvuga ni ukuri murakoze cyane ahubwo inosa nagomba kumubwira ko inyota mfise yo gukunda igihugu cyanjye nicyo gituma aho ngeze mbazanye idarapo ry'iwacu ririhe ko naje kuhiga kubera iki mutarishinze bagaca baza bakarishinga naryo rikaba mu yandi madarapo njyewe ndi kuvuga gutyo kuko amerika nige ndayibamwo akarorero aho dusenga mu bazungu baji- bakubajije ngo uvahe mu burundi ngo uburundi ni ubwa mbere ndabyumvise baca bagenda kuri karte kuraba ati yo ni gato n'abigisha n'abanyeshuri mvuze gutyo kuko uburundi bumenywa n'ibihugu ariko ntibumenywa n'abanyagihugu ndiko ndavuga mu rwego rw'abanyagihugu kugira ngo nabwo babumenye kuko iyo ubajije usanga bazi tanzania usanga bazi kenya kuko ari nini ugasanga barazi rwanda kuko habaye ikanga sikirenga izo za n'ahandi ugasanga sikirenga rero jewe alphonsine nk'umurundi kazi nifuza ko kira muntu yomenya uburundi binashobotse bakaza kuhavizita bakaharaba muri rusange nicyo navuze si uko ndahanga ndahakunda cyane kandi urumva ko mvuga uburundi rwose ni uko ndi umurundi kandi nkumva nishimiye kuba ndi umurundi rero nicyo turiko turabwira bene data reka ndamuha akarorero kamwe twebwe ngaha muri ibi bikorwa nirigwa nkora hari abana badepota babatwaye mu burundi bakagenda barira bavuga ngo jewe navukiye muri tanzania sinari umurundi nari umutanzania je navukiye muri congo sinari umurundi bisobanurwa ngo ababyeyi babo baraje ntibigeze bababwira ko ari abarundi ko bavukiye hanze mugabo ari abarundi nicyo kintu tugomba kwigisha abarundi kugira ngo abarundi bose bamenye ko ari abarundi abana babo babamenyeshe ko ari abarundi tuzoja mu burundi iwacu kuhakorera cyangwa kuvizita igihugu cyacu nk'uko umujorunaliste yambagize ngo abarundi bamwe baragira amahirwe nibyo bamwe baragira amahirwe bagatunga bagatunganirwa mugabo kubera bigumya aho mugabo ubyiyumvamwo n'uyu ubona soteraza aza mu burundi gukorerayo ni uko uburundi bumurimwo muri rusange namuremesha agenda umurundi kazi kandi numva fiyeri kuba ndi umurundi imana umwongera umugisha
urakoze cyane kuri icyo nyine innocent yari yabajije nanjye nkanje nk'umurundi kazi yabaye hano muri amerika imyaka irenga mirongo ibiri n'ingahe icyo kibazo cy'uko rimwe na rimwe iyo ugiye ahantu ukumva umenga uburundi ntabwo bazi ntigitangaje ntigitangaje cyane hariho kenshi umuntu agendera haba mu bapakisitane mu ba irakiyen cyangwa mu bihugu bitandukanye ukavuga ati jemva mu burundi ukavuga ati eh uri umurundi wa mbere menye nahora ndahumva canke ugasanga umenga uburundi nk'igihugu canke nk'abanyagihugu ntibabuze si ibintu bitangaje cane ego ishyirahamwe mpuzamakungu rirabuzi nk'igihugu kibaho ku isi ariko nk'uko yabivuze ndabyemeje ko nanjye biranshikira rimwe na rimwe nkajya ahantu nkumva umenga abantu ntibari bazi uburundi ngo buri hehe ukarinda kububereka kuri aho buri ku mugabane wa afurika kugira ngo bumenye reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi b'ijwi rya amerika john uraho neza john john turi kumwe
turi kumwe ndakumva urakoze kwihangana ikibazo cyangwa icyumviye
ndabugize ndamukumbuye ndamuheruka kera muri minnesota
john ni john wo muri ayowa hano muri amerika ni muri ayowa nawe nyine n'umubanyi duhana urubibe hanyuma ndanezerewe cyane rwose kumva mushiki wacu cyangwa mama wacu ariko arahayagiza igihugu cy'u Burundi n'ibikorwa byiza akora numvise afise n'ishyirahamwe nawe numvise ishyirahamwe atwara mu burundi nanjye n'iryo ntwara rikorerayo bisa n'ibyegeranye hanyuma ku cyo nabonye mu ntangamarara kuri facebook ingorane abarundi bazi no bahura nazo kabisa ni ingorane nyinshi ubu hoho mbega umuntu asigaye yibaza ati ibintu bimeze gute cyangwa byogenda gute kugira ngo umuntu arebe ko bosubira ku murongo kuko nk'ubu mutumirwa alphonsine hano muri ayowa canke mu zindi siteti zose ni abantu benshi bahura n'ingorane ugasanga izo kwawe na leta bwawe we nk'umukandida ariko aritoza kuba umuhanuzi muri bdi usa je ndashaka kumenya mutegeka hanyuma ikindi naco ni ikibazo we ndazi kuba muri minnesota woba uri kurakora iki kugira ngo mu masiteti yose uko ari mirongo itanu uko abarundi buzuye ari benshi bizogenda gute kugira ngo mubashikire uko nko ngaha muri ayowa nta shyirahamwe na rimwe rikorana na leta cyangwa rikorera mu bindi bisata bihari byo kwegera abarundi bene wabo kugira ngo babe bofashwa canke batore ikintu boshikako co kubereka inzira y'ukuri kugira babandanirizeho hanyuma ikindi naco muriko mukora iki kugwaruka tubyarira ngaha ko abenshi usanga bataranakwiza n'imyaka cumi n'umunani usanga bahereye mu gasho usanga batanguye kunywa amatabi ibiyobyabwenge ugasanga nta kintu na kimwe bariko barafasha abavyeyi amayisha yabo ugasanga namwe y'ubugesera Duk- ku buryo n'abavyeyi usanga ko bariyumvira ati "Tu- twogira gute kugira ngo tubatorokane basubire mu gihugu hariya nkumbure babure bagorerwe yo mugabo bareke gukorerwa mu mahanga ikindi naco dutemezanya ko ah, ni nico wigeze kuvuga kare ugitangura caba c'abapapa bashika ino ngo bakagarariza ugasanga ngo bafashe nabi aba abamama aho nda- ndavuga nk'impanuro ati wakivuze nabi iyo ukavuga ati abavyeyi i- i- bavuye muri afurika iyo bashitse ino usanga bitoje indero batakujijwe nabe na- n'abavyeyi babavyaye hariya kuko abamama nabo nyene bashitse ino tubirabire hagufi nabo nyene baravuga ati turi twarikukiye kuba twavuye mu burundi aho dukubitwa aho tugira ante ati hano rero ati kozako turahamagara abapolisi E- iyo ukivuga uko twari kujana ko o uze kuraba ingene ugasubiramo neza mu ntangamarara wahereyeko byari ivyo ntarandiriye ndazi ko mugira ku mwanya ibisigaye navyo ndibaza ivyo ntoba ntavuze muraza kumbwira ngo kubibandaniriza urakoze cyane john urakoze cyane nyuma y'ikiganiro muze kumumpera inomero nde- ndifuza ko tumenyana ku bicaye n'iryo shirahamwe rikorerayo nkumbure hari igihe usanga twegeranya hagufi murakoze urakoze cyane john urakoze ku ijwi ry'amerika muri ko murumviza eh, iki ijwi ry'amerika ikiganiro murisanga turi kumwe na madame eh, alphonsine ndayikengurukiye madame alphonsine ku bibazo bya john n'ibyumviro murakoze cyane Eh, reka duhere ku kibazo cy'ingo kuko nicyo yahereye ko Eh, nicyo nicyo gikorwa jewe ngora hanini kurusha ibindi ni ingo kugira negera ababyeyi ingene bohindera abana babo bareke bareke kononekara cyane kuko bivanye n'ibikorwa nkora nasanze abana mirongo icyenda ku ijana bononwa n'ababyeyi nakivuze iyo ababyeyi bashyamiranye imbere y'abana abana ukububaha guca guhagarara cyangwa kumbe papa tuka mama bigeze ino kumbe mama tuka papa bigeze ino ugaca usanga indero y'abo bana kuri abo babyeyi iraheze iyo ako n'akazi nkora kamisi yose nabonye kica ibyo bintu nicyo gituma twazanye iri shyirahamwe kugira ngo izo ngo tuzegere turabe ko abarundi nk'uko john abivuze turabe ko abarundi bobasha gusubira ku murongo ku rutonde rw'akaranga kacu k'ikirundi kuko abarundi ibyo nzi ntibacamirana abana bariko barabaraba ntibatukana abana b'abagabo kandi ntibahenera abana umugore ngo yiratire abagabo imbere y'umugabo cyane umugabo nawe yiratira abagore imbere y'umugabo iyo babikoze kenshi n'ubundi ko ndatera akamo ababyeyi babyumva icyo kintu bagihagarike kuko nibo hanini bonona abana icyo ni icya mbere icya kabiri abana bononwa n'abana baba mu ngo mbi bakaba babi hanyuma abana bacu bakabagira abagenzi iyo babagize abagenzi bituma abo bana bakopya kuri abo bandi ugasanga atangiye gutukana muhira uramubwira ntiyumva umubyeyi akayoberwa iyo bizanana kubera ka gakuku umwana arimo icyo manura ababyeyi cya mbere ngabo ni uko kira mubyeyi yicarira umwana wiwe kuko ababyeyi benshi ari igihe umwana amunaniye mu kumutuka amuvuma ejo umwana wiwe bizo- azobura ubuzima abona abana b'abandi barateye imbere kuko ababyeyi babo ntibigeze babavuma wowe icyo akoze ni ukubasiba iyo ubasibye uri umubyeyi birabafata rero twigisha ababyeyi ati egera abana banyu gerageza kubereka imico y'ikirundi gerageza kubigisha no kubabwira ko abagenzi babi babazimiza gerageza kubabwira ko bakeneye kuba bazima nabo ntibababwire ko bazoba ba obama cyangwa abana babyaye kenshi iyo ubibwiye abana baranezerwa ati e kumbe nanjye noba umuntu mukuru icyo gihe rero abana uca ubegera ntubata urabaha umwanya mukayaga naho ukora urushe ugataha urushe hariho umunsi udakora gerageza icarana abana bawe ubumvirize hari igihe umwana akubwira ati ndakwanga wamubaza utunyanira iki akakikubwira uri umubyeyi cugiheba jewe abana banje barigeze kumbwira mama wowe urakara kurusha papa Ukuri sinasubiriye bambwira ngo urakara cyane kurusha papa eh cya ndavuga ni bwabo ndi ndakara abana barabibona naciye ngabajya mugabo cyampindura kubigisha ni kugira sinkare rero gerageza twumvikane gutya abana baca babikora gutyo iyi ni nk'imyaka itanu ntibambwira ko nkara barabibonye rero umwana mwumvirize ati urankunda uranyanka tubane gute icyo gihe birakemuka rero twebwe mu byo dufite tuzegera ingo cyane kuko icishe umurundi ngaha cyane cyane ni ingo icya kabiri yavuze ati abarundi mu maseti yose mirongo itanu ubu si na mirongo itanu ararenga twe twagomba kubwira abarundi tuti ni mureme iki gikorwa cyatangujwe n'abakozi b'imana barenga mirongo itandatu harimo ababisho harimo abarevera pase harimo abapaseri tutavuze abadiyakoni tutavuze abaririmbyi nibo basize ingufu hamwe kandi twarafashe umwanya wo kubisengera turabye n'umuvuduko abantu bafite n'ingene ba- bariko baritoza ni ukuri turabona ko benshi bagiye babimenya turabye n'amaseti tugeze ko ni amaseti menshi ni mirongo itanu arenga atatu cyangwa ane gutyo kuko baguma bashyirako rero tukaba tugeze mu maseti ashika mirongo itatu urumva ko ari amaseti menshi abantu babyitabiriye kubera ko abarundi tugoye kumva ikintu haza ubitahuye buhoro buhoro aronsi wabitahuza akaza kandi benshi bazoturondera kuko tuko turondera ineza y'umurundi wese iyo ari kugira ngo tube hamwe twongere dufatanye ibyo bibazo ufite ibyamuremereye natwe bituremere muri rusange ni ibyo turi ko turagomba gukora turabe ko twogabanya ibibi abarundi bakora nk'uko uyu mukozi w'imana avuze mu maseti harimo abarundi n'iyo ugiye ahantu uzawumva abarundi abarundi abarundi barabaye ikirondo ni kubera iki ibyo ni byo tugomba rero gufuta dukureho kabisa uzotwumvira turazi ko azoja ku murongo nababwiye ko mfite na experience yo kubyigisha ni nacyo gituma nitoje muri urwo rwego kuko nshaka kwegera imiryango nshaka kwegera abo bana mpora ndabigisha benshi ubu barahindutse n'abakozi b'imana ahasigaye ndazi ko bizogenda neza ahasigaye ndamusaba imbabazi kuri iki kintu cy'umu- cy'u- cy'abagabo ntabwo yabivuze navuze icy'abagabo kuko ingorane nyinshi iyo abagore bandegeye usanga bambwira intango ingene byagenze ugasanga n'abagabo bifashe nabi bagumye bakara iyo abagabo nabo banyegereye ngo fasha umugore wanjye nabara nabara nituvanuzo bukoze mfasha fasha murabizi ko kuvana ngaha n'aho babyirukira murazi ko bibagirira ingaruka mbi ikomeye kenshi rero mbajije umugabo nkamubaza bivanye n'iby'umugore yambwiye kenshi barabyemera akavuga atebwana nibyo mugabo sinzosubira ambabarire nicyo cyatumye mvuga gutyo si uko abagore boroshe oya nabone iyo babaye babi urumva ko baba babi kubi bagafata desiziyo rimwe na rimwe badasubira inyuma nabo ni babi rero mbabarire kuba ntavuze ababyeyi rero reka mvuge ni ababyeyi iyo bageze aha kenshi baritwara nabi imana ibongera umugisha urakoze cyane rwose radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko muri muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga ah, abarundi bafite ibibazo bitandukanye bamwe baratera imbere abandi bakagira ubuzima butoroshe hano muri leta zunze ubumwe za amerika ah, barahura nabyo rero ibyo bibazo ah, umwe mu bakenyezi bifuza gukemura bimwe muri ibyo bibazo ni madame alphonsine ndayikengurukiye ariko aritoza kuba umuhanuzi mu ishyirahamwe rishasha ry'abarundi bdusa Ah, ni byo niwe turiko turaganira kuri uyu munsi Ah, turiko turaganira rero mu gihe bariko baragira amatora eh, yo kwitoza muri iryo shirahamwe rishasha ariko rirarondera indongozi nshasha Ah, amatora yatanguye ejo ku munsi wa kane ariko araba uno munsi no ku munsi wa gatandatu ariko araba ku mbuga ngurukanabumenyi ba- eh, z- inguru- in- imbuga ngurukanabumenyi zabo madame alphonsine ndayikingukira aza kutubwira vyinshi kuri ayo matora mu kanya kari imbere mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
radiyo usa ni mu gihe ariko araba amatora hano muri leta zunze ubumwe za amerika abarundi eh, kugira ngo batore indongozi nshasha zabo muri iryo shirahamwe rishasha madame ndayikengurukiye tugarutse kuri iri shirahamwe bidi usa eh, rishasha eh, muriko muragerageza gu- gushira hamwe gutunganya ikibazo cyerekeye ubumwe mu makominote ni ikibazo gisanzwe kigoye cyane mu makominote atandukanye ah, no mu- no mu makominote y'abarundi ntibyorosha hariyo amashyirahamwe amwe amwe yagiye aragaruka ah, bitewe n'ibintu bitandukanye ikibazo cyerekeye ubumwe hagati y'abarundi hano muri leta zunze ubumwe za amerika mwiteguriye kugikemura gute hariyo abavuga ati iri shyirahamwe ni iry'abashyigikiye ubutegetsi iri shyirahamwe ni iry'abadashyigikiye ubutegetsi iri shyirahamwe kubikemura mute
murakoze cyane Mm, iri shyirahamwe icyiza kihari nk'uko mu- mubivuze n'ahari ibyo muhereje ko ko ari iby'abahutu n'iby'abatutsi iri shyirahamwe turashima imana ririmo bose twababwiye ko n'abo bakozi b'imana harimo abahutu harimo abatutsi muri rusange abantu batanguye iri shyirahamwe ni abantu babona ko turemerewe cyane twashikiwe n'ibibi byinshi hageze aho bigarukira aho twebwe tukigirira ubumwe ukwacu ahasigaye abari muri amerika ubwo bumwe ntitwabona tubushitse ko ibindi bihugu biturondere birimo abarundi batubaza ati natwe twobikemura gute ni ibyo nyine muri ko muratubaza ingene ubwo bumwe bwobaho na twebwe tugiye gutangura iki kintu bamwe twita tobiya twaratanguranye baje kubibomora bamwe bavuga ngo nta by'abarundi ngaho iby'abarundi ntibihaguruka n'akarebya amabipfa Ba- baza bazanye inkomezi zo kubisambura bamwe bajya bazanye inkomezi zo kubisambura ari uko badutamika amajambo twobasha gukorera ko twobasha kwisunga basanga ntibikunda kuko nudura umuntu we ngo twisunge ikintu cyawe urume turabyiga tukabishyira hamwe rero abo twaragendanye mu nyuma barisokora bonyine bavamo kuko babonye ko ari ikintu kirimo ubumwe bw'intamenwa kuko twatanguye kugisengera sino kubesha ndimwo mu batanguye kugisengera n'abandi bene data benshi n'abo bakozi b'imana barabayemo mu gusengera iki gikorwa kuko nta murundi n'umwe iyo bari ngaha muri amerika atifuza ko abarundi dukwiriye kujya hamwe kuko kahise kacu twese ni kabi ntawuhiriwe nta n'ugowe twese turagowe rero ko twese twama tugorwa nibaze tujye hamwe turaba ingene twogira ubwo bumwe nitwaheza kugira ubwo bumwe tuzoraba ingene tunatorera umuti w'ingorane twama tugira abarundi kuko abandi barundi b'ibindi bihugu nibaza kuvoma iwacu bagasanga twararenganye ibyadushikiye twararenganye ibyatubayeko twigira hamwe nabo bazogenda iwabo bige hari irindi jambo mwavuze ngo bamwe bakorana n'ubutegetsi abandi ntibakorana n'ubutegetsi twebwe ibi bintu byacu nagomba kubabwira ko nta bategetsi badutumye jewe ndi umukozi w'imana ibi bintu kugira bitangure muri demiri dizuwiti niho byahereye muri bibiri na cumi n'umunani niho twahereye amanama n'amanama ni ukubwira ko ari jye narondeye abarundi ndabarondera ndaronka umuntu nawe afite inyota y'uko yotuyobora aranabyanka arambwira ngo tuzobikora mu mwaka uza mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ndamubwira nti no guhamagara abantu biragoye reka tubitangure niba bitahura nk'uko ndabitahura tuheze turabe ingene tubikora nyamuntu atuyoboye uno munsi ambaza ngo none abarundi hoho tuzobegeranya gute ubwo njye ndahejeje kumbwira icyo kintu acambwira ngo ndagitoye ngo reka turondere abakozi b'imana turondere abarundi bafite amashyirahamwe tuheze dutangure iki kintu nuko twakiye dukora nambwira ni jyewe nzinanye na benshi cyane abakozi b'imana reka nzana bonzi mbanze ndabibasobanurire nibabyemera baze ndondera abaririmbyi ndondera aba- niko twabigenjeje n'abafite amadiyaspora yo mu ntara iwacu kuko ziruzuye ngaha barazifite zo mu ntara iwabo rero turabirondera turabarondera turavugana umubyumva akaza uwundi abyumva akaza bwa bumwe muri ko muravuga twaragize akabazo gatoya mu bantu turi ko turegeranya nk'akarorero umupasiteri umwe yahashyika ku rubuga yabona hariho umupasiteri bapfa ibintu agaca ava kubwo nyine mugabo twamurondera akavuga ngo nzoza cyangwa ngo nsubizako cya turavuga tuba two turondera ubumwe n'ibyo mwapfuye mu madini bihere mumenye ko muri abarundi umwe umwe wese akwiriye kwigenga muri rusange rero iyi kintu cya bidi usa nta politiki irimo nta burundi bwadutumye nta ambasaderi yadutumye abantu bose bari ko babyumvira gutya ku muhora wa interineti nibo bari ko barabinobera nta n'umwe azi ibyo ari byo ibintu twebwe abarundi twagize inyota njyewe icyatumye rero ndondera abarundi ni uko narushe no kumviriza ibyo bintu by'abarundi ntagira ubundi muntu amfasha nababajwe n'umuryango umwe umugabo baraye badeporose afite abana benshi basubije mu gihugu nk'umusore yabuze ikimuvugira yagiye nk'umusore umuryango uri ngaha niyumvira uwo mugore ingana agiye kubana n'abo bana cyangwa no tugire kominote tugerageze gufasha abarundi bene wacu kuko iyo tuba dufite kominote uwo muntu ntiyari kujabuka rero nicyo niyo nyota nagize kugira turabe ko twufasha n'abarundi nta politiki irimo nta n'ikintu na kimwe urakoze cyane madamu urakoze cyane hari abandi ku murongo wa telefone bifuza kubabaza ibyumvi gushikiriza ibyumviro n'ibibazo ni
ndamukurikira gatanu kuri gatanu nk'uko bisanzwe ni umukozi wa radiyo ya amerika ambasaderi oya nturi umukozi w'ijwi rya amerika jean claude uri umukunzi w'ijwi rya amerika nturi umukozi w'ijwi rya amerika doga ku ijambo kubera ko ibiganiro byayo mbikunda kandi maze n'igihe kinini bikurikira iyo mvuze ambasaderi mba mvuze nk'umuntu ubakurikira cyane kandi uba ugomba gutanga ibitekerezo bigafasha benshi bakurikira radiyo ya amerika hano mu burasirazuba niyo mpamvu akenshi abenshi bazi ku izina rya ambasaderi mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka ngoma mu murenge wa busanda mu kagari ka cyo mu mudugudu ya mbere by'umwihariko maze gushimira radiyo ya amerika ibiganiro bigezweho bya buri munsi n'ikiganiro muri isanga nacyo ni ikiganiro dukunda cyane nk'abakunzi ba radiyo ya amerika turi hirya no hino zitandukanye mu gihugu cy'u rwanda maze shimire n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ni abavandimwe bacu b'abaturanyi kandi dukunda kandi duhorana tunagenderana mu bikorwa byose bya buri munsi noneho uwo mutumirwa rwose mwatuzaniye kuri uwo mu rwego usiyeme yavuze bibumbiye hamwe ikintu cya mbere shimye mushimiye nk'umukunzi wa radiyo rya afurika ni uko batigeze bababahana mu kugira ngo uwo mugwi bawushyire hamwe bibumbire hamwe muri uwo biteranyije dore uko abuze ko amoko yose nk'uko yayavuze turi hamwe kandi dufite intego dushaka kugeraho idahungabanya umutekano w'igihugu urumva igira iryo jambo niryo uhita wumva ko ahubwo n'abandi bari inyuma nabo bashaka kugira ngo twishyire hamwe kugira ngo turebe byinshi twakemura tugane nabo twagira iki duhaze nta n'umwe tuzaheza mu rugero urwo rwo rwose arimo
yego
noneho wumvishe ko ikindi gitekerezo uri kumva aravangwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani afite igipimo amaze kugeraho cy'abantu amaze kubona kandi ari kubona ko ari kwitabira kandi ko ikintu gikorwa kizatanga umusaruro ntabwo cyabura kwitabirwa uvanze n'ubundi intumbero ariho na bagenzi bafatanyije mu ngeri zose bafite aho bashaka kugana kandi ibintu bikagenda neza mu buryo kuko ni bagenzi bacu nta kibi twabifuriza ngo iyo babatumiye nk'uko tukumva intumbero bariho kandi yubaka kandi akabati yaba uyu yaba uyu yaba uyu yaba uyu bose nibaze tubakirane yombi urakoze cyane jean claude urakoze cyane rwose ari igikorwa cyiza cyane yego turagushimiye ikindi namubwira ntibacike intege bakomeze n'abandi bari mu nzira bazaza bafatanye kandi igikorwa kigende neza nk'uko abavandimwe bacu yego urakoze cyane rwose turagushimiye cyane rwose jean claude ngoboka turagushimiye urakoze cyane reka duha akanya na benjamin ku murongo ararindiriye benjamin turacyari kumwe
turi kumwe amahoro amahoro
amahoro neza duka ku ijambo jewe ndi- ndi igitega i burundi Mhm.
Eh, nkagomba ku- gutera intege uwo mupfasoni yagombye kugira ubwiyunge byo gufasha barundi bene wacu bari mu mahanga Mhm.
Eh, nkabaza no ringa igitega hari umudamu ya- ya- yagize intuze yo gufasha eh, abari mu bibazo bi- by'ubukene bw'isi kugira ngo bashobore kwinjiza bagira icyo bashobora kwimarira mu buzima akigisha koko akabatera n'inkunga Mhm.
rero na ikibazo nagomba kumubaza nabaza yoba afite iyo ntuze yo yo yo- iyo ntuze yoba yitwa yoba yitwa ngo iki yo
iryo shirahamwe?
baragize kugira ngo dushobore ku Eh, iryo shirahamwe ku- basho- bashobore kume- kumenyekana bashobore no kugira ngo bashe kumenya aba- aba- abarundi bagiye mu mahanga urabona ko n'ubu hariho n'abashoboye kuba ba- barahunze igihugu nabo nyine bari bafise abagwizatunga bari bafise ama- ama- amajera i Burundi batasho- bata- bata- batakira mu Burundi ba- ba- ba- bakamu uwo mu- uwo mushi ba- bafashe Eh, ego Ben- naguma no kumutera intege ubuzima bakomeze icyo kibazo nari mfite Eh, Benjamin.
Nagomba kumubaza nako.
mu majambo make cyane rwose subiramo ikibazo cyawe cya nyuma kuko telefone yagiye iracika
Eh, urumva Mhm.
ikibazo nko- nk'abo
Mm, benjamin telefone iriko iramugora gato Eh, sinzi ko kumbure madame bayizunga n'igihugu Eh, benjamin ko subiramo bashobora kuba babonana
subiramo telefone yawe yongeye gucika subiramo Eh, nta kundi benjamin telefone yawe ntiriko iracamwo neza ariko madame alphonsine ndayikinguruke niba hari mu vyo benjamin yavuze ushobora kumwishyuraho eh, murashobora kuduga ku ijambo murakoze cyane numvise akantu gusa ko gutera inkunga cyangwa ubukene mugabo sinabyumvise neza sinzi ko yabajije kura- ku bari ngaha cyangwa ko yoba yabajije ku bari mu gihugu mugabo nomwishyura hose nicyo kimwe ku bari ngaha buriya hariho abantu bakenye kandi bagowaho ikivumvu basanzwe bari ngaha bamwe bagogwa kuko babuze icyo basobanurira cyangwa icyo bereka ingene babigenza ugasanga bapfuye umukeno bamwe n'abari mu zabukuru kumbura abana barabataye nabo ntibagishobora gukora cyangwa abandi bararwaye ndazi abantu benshi bagize amasida barabuze n'abababuranira ngo asiranse zibarihe bari mu nzu bararyamye urumva ni ibibazo byinshi twebwe rero muri rusange mu giswahili babivuga neza cyane ngo umoja ni nguvu nicyo gituma twagombye gushyira inguvu hamwe icyitwa ikibazo cyose tugikemurire rimwe icyitwa ingorane cyose tucyatake urya nimba akenye muri ubu buryo twige ingene twamufasha nimba afite umuryango turondere ndabaha akarorero jewe ishyirahamwe mfise mu burundi iyo turiko turavuza umuntu kenshi tubanza kuraba by'ukuri ko ari ntaho nikora kubera iki tubanza kubiraba iyo afise umuryango ufise uburyo hari abantu batari iwabo kuko batunze ugasanga barabataye ndakubwiye ukuri turajya kubataka tukababwira tutizana amahera twebwe muri maranata tuvuze uyu muntu mugabo genda mu muvuzi yavundiye mu nzu kenshi iyo dusohotse turi duserutse turishyira hamwe baragira isoni bakaza bakavuza abo bantu nimba dufasha abantu nikora ni uko tuba twamwimbye mu muzi tukabona by'ukuri ko ari ntaho nikora ku bw'ibyo rero nomubwira nti nareme ingorane zose nibemera tugashyira ingufu hamwe nta kidashoboka byose bizoshoboka Mm. ego ibibazo biba atari- biba bitoroshe rimwe na rimwe harimwo n'ibibazo by'uburyo madame uburyo bwo bwo mu ishyirahamwe bdusa mutegekanya kuzobukura he muri kano kanya ah, muriko mukora iki kugira ngo ah, mwerekane yuko uburyo kumbure bizokunda
Eh, aba bantu bose bariko bariyandikisha gutora aba bantu bose bariko baratora ni abantu bumvise akamo kacu twaravuganye ko intango tuzotanga amadolari mirongo ibiri mugabo turabizi ko bizohinduka bizohindurwa n'iki nitwaramuka dushyize ingufu hamwe mu kugira ngo dufashanye umuntu acaterera icyo afise kuko nta muntu bazokura mu nzu kandi dufite ingene dushobora kubigenza ngo uwo muntu aronke inzabamwo kuko benshi bafite amazu ashobora kuronka n'abamuha indaro n'abamugirira iki rero jya navuganye uburyo naho byoba ibyo kurya na bamwe tuhora tubasumira nk'akarorero jyewe muri maranata hari abo dusumira kuko babuze ingene babigenza abandi tukabarangira iyo bajya gutora ibyo kurya bya gusa abandi tukabarangira iyo bashobora kujya kuba mu bigo bya leta batariha usibye imitira cyane cyane ya asima duhora tugurira abantu mugabo turabarangira aha ugiye aha inzara irahera ugiye aho uraronka aho uba muri rusange izo ngufu tugomba gushyira hamwe kandi tubikoze gutyo n'amatike ya basi birashoboka ko tuzoyatanga kuko iyo ufite igikorwa nk'icyo hari igihe na leta iguha amatike ya basi ukazurayaha abo bakene muri rusange ibibazo dushyira ingufu hamwe kugira ngo na leta ihaguruke idufashe turabe ko twashobora gusomba bene wacu b'abarundi urakoze cyane rwose turi turaja ku musozi w'ikiganiro watubwiye byinshi cyane byerekeye uwo uri we ishyirahamwe wifuza gukoreramwo akajambo ka nyuma rero dusozera murakoze cyane madame alphonsine ndayikengurukiye murakoze cyane akajambo ka nyuma icya mbere ndabashimiye rwose kuba mwadutumiye muri iki gikorane muri kuri iyi radiyo parido kuri iyi radiyo yanyu uri umusenzi koko
ikindi mvuga ntumiye abarundi bose baba muri etazini nibave mu ntara nibave mu moko nibave mu mitumba nibave mu gacimbiri nibaze dushyire ingufu hamwe kuko iki kintu ni icya twese kuko iyo kitaba cya twese ntitwari kugishyira kuri interineti ngo abantu bose basome n'amategeko ibintu byose babira nibaze dushyire ingufu hamwe abarundi turi muri leta zini naho twoterera rumwe rumwe twofasha abantu basanzwe bari mu bibazo bari ngaha anya muri leta zunze ubumwe za amerika rero jewe ntumiriye abarundi bose kaze muri bidi usa mubyirabire mubyiyumvirize abafite ubwenge ntibaze abafite imigambi ntibaze nta mupaka dufite dutumira umuntu wese afite icyo yoterera ari ibyiyumviro ari uburyo cyangwa umugambi turabahamagaye ntibaze dukeneye ko barundi natwe ngaha tuzamenyekana nk'uko ayandi moko yose yamenyekanye muri leta akamenyekana aho bukera tugasanga natwe turafite umurundi muri politike n'ibyo turi ko turarondera turondere natwe umuvugizi iyo tuvugira rero nibaze abo barundi bize nibaze dushyire ingufu hamwe murakoze numva aricyo novuga abarundi nibaze dukorane urakoze cyane rwose yari madame alphonsine ndayikengurukira ariko aritoza mu ishyirahamwe bidi usa hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi abamfashije mu buga bw'ibyuma na jeffrey mutagoma yamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio gatanu i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabararike mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku ijwi rya amerika ndabifurije wikendi nziza mukomere
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
turamushimiye mugenzi wacu uriyana itangishaka aje kudushikiriza ikiganiro muri sanga muribe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na frederic nkurikije agiye kubashikiriza ncamake hamwe mu makuru havugwa muri iki gihe amakuru tuyatanguriye mu burundi aho uyu munsi ku wa gatanu umurwi